aanaalee gujii lixaaf bahaa keessatti argamu keessatti dhimma haareffamuu eeyyama meetirook gold kan laga dambii irratti mormiin geggeeffamu itti fufee oole mormii har'aa keessaa gabaa dhaabuuf karaa cufuunillee akka ture dubbatu jiraattonniif aangawoonni naannoo keessumaa magaalaa adoolaa keessatti hiriira geggeessame irratti walitti bu'iinsa humnoota mootummaaf hiriirtota gidduutti uumameen lubbuun namaa dhabamuu dubbatamaa jira namoo qindeesse.
Dhaggeeffatoota keenyaa hiriiroowwan arra geggeeffaman jedhaman ilaalchisee jiraattota asoobsisne keessaa tokko akkana jechuun nuuf ibsan.
Godina gujii keessatti akkuma beekamu mormii mardaa guyyaa marsaa afuraffaaf itti fufe sababa mormii kanaa immoo akkuma beekamu haaromsa laga dambiitiin wal qabatee uummati baay'ee mormii isaa dhageessifataa ture mormiin dhageessifatus qaama mootummaallee dhufee qaamaan uummata dubbisee deebisii ni kenninaa jedhe. uummatni ammoo deebiin isaa akka isaatii digdami afur keessatti deebitu barbaade deebii sana ammoo isaatii digdami afur keessatti deebisuu waan hin dandeenyeef mormiin marsa inni dhibiin bifa haaraan jalqabe jechaadha amma godina gujii guutuu keessatti magaalaa adoolaa wayyuu keessatti aanaa gooroo doolaatti aanaa sorraatti shaakkisutti bifa wal fakkaatuun itti fufe gabaan hin lagatamee daandiin hin cufamee walumaa galatti amma daandiin nageellee ka'ee gara finfinneetti deemu guutumaan guututti addaan citee jira jechaadha tiraanspoorteeshiniin hin jirtu dhaabbatee jira lagannaan gabayaa. magaalaa adoolaa keessa hin jiru magaalaa arqalloo keessa hin jiru gabayaan shaakkisoo hin jiru annaa sorraa hin jiru hanga booreetti guutumaan guututti cufamee dhaabbatee jira jechaadha amma yeroo ammaa kana.
gabayaadhuma lagachuu immoo namni karaatti bahee hiriiraanis gaaffiisaa dhiyeessaa jira akkuma duraanii.
hiriirri akkuma duraanii kanatti bahee uummatni karaatti bahee sagalee fi bifa afaan wal fakkaataan dhageessifatee jira hiriira guddaadha jechaadha hiriira guddaatti adeemsifachaa jira aanolee kana keessatti.
ammatti gaaffiin uummanni gaafataa jiru maali maal akka ta'udha kan uummanni barbaadu.
Wanni barbaadamu amma uummatni laga dambii haa cufamuuti. Lammaffaan ammoo namoonni laga dambii waggaa kudhaniif haaromsan seeraaf haa dhiyaatanuuti. Sadaffaan namoonni sababa laga dambiitiin miidhaan qaama isaanii irra qaqqabame beenyaan haa kaffalamuuti. Dhumaatiin uummata keenyaa kan mooyyala irratti adeemsifamu nurra haa dhaabbatuuti gaafa jettu uummata ifatti bahee gaafatichaa jira jechuudha.
Amma hiriirri kun eega geggeeffamuu jalqabe amma bubbulee guyyaa afuraffaadha natti fakkaatarra. agammaa gama mootummaatii deebiin argame jira gama mootummaa oromiyaatis haa ta'u gama mootummaa federaalaati.
gama mootummaa oromiyaatiin ibsa kennanii jiran waan kana yeroo gabaadduu keessatti qulqulleessinee deebii isinii kennina jedhanii qaamaan ministeerri raayyaa ittisa biyyaallee gara magaalaa adoolaa wayyuutti dhufee uummata dubbisee ture garuu akkaataan gaafsan jedhame sa'aatii digdami afur keessatti akka deebiin kennamu ka barbaadan sa'aatii digdami afurii moti sa'aatii afurtamii saddeetillee dabre sa'aatii torbaatamii lama deebiin jiraataadha amma hoomaatu hin jiranuu jechaadha calli jedhan achumaan fudhatanii deeman kanaaf uummati ka dallanii aariitti gara hiriiraatti deebi'e.
Gama federaalaati waan dubbatame jira fakkeenyaaf ka haarawaa ministeera ittisaa ta'anii muudaman obbo mootummaa maqaasaa achi dhufanii uummata haasofsiisanii turan ka jedhu ka dhagahamaa ture eegas yoo deebiin kennan jira.
Gaafumaan amma duratti sittime kana uummatni gaafatanii deebiin inni kenne ammoo walgahii saniin akka carraa ta'ee qaamaan irratti hirmaadhee ture deebiin inni kenne lagni dambii haaromfamee jiraan dhugaadha haaromfamee jira garuu. Qorannoon isaa bu'aan isaa waan qabatamaan waan hin argaminiif bu'aan qorannoo sun eega argameen duubatti bu'aa san irratti hundoofnee lagni dambii yookiin naqamaa yoo miidhaan hin jiraanne ta'e immoo itti fufaa yaada jedhu qabatanii isaan dhufanii kanaafuu an amma asitti deebisinii kennuu hin danda'u gara walitti deebi'ee gara mootummaa naannoo federaalaatti deebi'ee eega mari anneen duubatti fala tokko irra sinii geennaa jedhu. falli kun ammoo uummatni akka sa'aatii digdami afur irra dabru barbaanne sa'aatii digdami afur keessatti fala nuu kenna waan jedhu gaafate sa'aatii digdami afur san keessatti ammoo deebisuu waan hin dandeenyeef uummatni dallanee gara hiriiraatti Deebiin isaan ni kennina jedhan gammaatti hin dhaga'amne.
Hin dhaga'amne homaatu hin jiran.
Hiriirra irra geggeeffamaa jiru karaan cufamee gabaanillee dhaabbatee mormiin geggeeffamaa jiru kun nagaadhumaan deemaa jira moo wanni uumame jiraa?
Guutumaan guututti aanaa gooroo doolaa, aanaa adoolaa, aanaa shaakkisootii fi aanaa annaa sorraa keessatti hiriirri aanaa kan arfan keessatti deeme aanaa annaa sorraatti, aanaa shaakkisootii fi aanaa gooroo doolaa keessatti nagumaan bahee nagumaan addaan gale uummatni karaa daandii isaa cufee addaan gale adoola keessatti ammoo walitti bu'iinsi qeerroo poolisii oromiyaa gidduutti bifa adda ta'een adeemsifamichaa jira. Ammaatti namni lama du'ee namni afur madaa'e oduun jettu jirti. Guutumaan guututti gammaallee walitti bu'iinsi waan jiruuf itti fufuu danda'a meebii dabaluu danda'a waan jedhamutti shakkiin jira jechaadha lubbuu.
Hiriirri kun mormiin kun amma dhaabbatee jira moo ammallee ittuma fufee jira?
Aanaalee kana sadiin keessatti dhaabbatee jira aanaa adoolaa keessatti gammaallee itti fufee jira.
Dhaggeeffattoota keenyaa aanaalee har'a hiriirri itti geggeeffame keessaa tokko aanaa gooroo doolaati. Bulchaa bulchiisa aanichaa obbo Dullachaa Lakeetti bilbilee haala ture gaafadheen ture.
Akka aanaa keenyaatti uummati mormisaa karaa gurmaa'ee mormachaa oolee jira.
Uummanni dura laga dambii nurraa dhaabatuu qaba. Ni curaaqifamuu qaba waan jedhan irratti dhaagannoo guddaa dhaagachaa oolanii dhaagannoo isaanii sun karaa gurmaa'ee bahanii sagalee dhageessaa oolanii anilleen itti dhaqee gaafadhee mootummaan deebii keessaniin deebisaa mootummaan deebii keessan fudhatee jira. Deebii yeroo gabaabaa keessatti itti kenna jedhee waan jiruuf dhugaan eeggadhaa jedhee jiraani. Haa ta'uti garuu mormiin itti fufee jira. karuma nagaatiin bahanii karuma nagaatiin galanii jiranii haadha magaalaa keenya keessatti.
Jiraattonni kan isaan jedhani mormiin har'aa tokkoffaa gabaa dhaabuu lammaffaa immoo karaa gara finfinneettiif gara biraatti deddeemullee cufuudhaan mormiin geggeeffamedha kan isaan jedhan dhuguma akka kanatti kan inni geggeeffame gabaan dhaabatee jira naannawa keessanii.
Ganama yeroo baay'isaan gabaa dhaabanii namni hundi baay'eera dubbii kanama hundaa waan ta'eef namni hundi baay'eera ganama. Sa'aatii booda garuu gabaan banameera namilleen socho'a. Uummata amantii illee jaarsonni biyyaallee itti waliin marannee karaan akka banamu godhameera. Haa ta'uti garuu komeen fi falmiin jiru itti fufee jira.
Amma uummanni kan inni jedhu ministeerri ittisaa haaraan obbo mootummaa maqaasaa achi dhufanii uummata haasofsiisanii turanii yeroo sana kan isaan jedhanii dhugumatti eeyyamni kun haara'ee jira garuu qorannoon geggeeffame bahiinsaa waan hin argaminii fi qorannoo geggeeffame bayee argame irratti hundaa'uudhaanii waa'ee laga dambii itti fufaaf ittiin fufuu murtaawaa ammasitti deebii kennuu hin danda'u akkan achi gaheetti mari'annee garuu deebii siniif kenna jedhanii uummanni immoo sa'aatii 24 keessatti deebii barbaanna jedhee gaafate kun waan deebi'uu dhabeef uummanni mormii isaatti fufeedha kan isaan jedhan kana quba qabdu isin.
sirri kana waan ta'e sanumarra ka'anii ummati mormiifi itti fufeera mormii ummataa cimee itti fufeera akka xiyyeeffannaa itti kennamu jenneen illee lafa mootummaatti ergaa dabarsaa jirra akkuma jedhaan isaan saajjaba afur keessan nuu deebu karaa hidhulleen hin kaasanii garuu tasgabbaawanii karaa nagaatiin karaa tasgabbii qabuun karaa rakkoo nageenyaa hin uumneen akka isaa eegatan ummata keenya ittiillee bira dhaabannee itti himaa jirra ummati illeen iddoo suni dhaga'een eeggachaa jiru jira ammoo mormii sagalee fi dhageeffachaa jiru jira.
Mormiin kun aanaalee kabiroo keessatti isaarra itti fufee oole jedhama keessumaa magaalaa Adoolaa keessatti walitti bu'iinsi uumamee lubbuun namaallee miidhame kan jedhu dhaga'amaa jira naannawa sana waan jirtaniif waa'ee kana odeeffannoon qabdan maali.
Odeeffannaan akkasiin jira rakkoon nageenyaan jira jedhanii haasaasanuu malee. neetworkiin guddoo nama rakkisa waan hin baaneef anis yeroo argadhee hodhanne garuu rakkoon nageenyaa naannoo sanis akka jirutti ala keessa odeessanii ganaa gabaasa fudhadheera malee homaa odeeffannoo argadheen jiru amma anaa doolaarraa.
Walitti bu'iinsi kun uumame kan jedhan poolisii Oromiyaa fi qeerroo gidduutti jedhama yoo xiqqaate lubbuun nama lamaa dhabameedha kan inni jedhu waa'ee lakkoobsa lubbuu namaa dhabamees waan qabatamaa argattan hin jiru.
gabaasa qulqulluu hoomaan qabu rakkoon jira jechuudha malee gabaasa homaa arganne.
Bulchaa bulchiisa aanaa Gorodoolaa obbo Dullachaa Lakee ibsa nuuf kennitaniif guddaan si galatoomfanna. Dhaggeeffattoota keenyaa bakka har'a ganama hiriira irratti geggeeffamee fi poolisoota Oromiyaa fi qeerroo gidduutti walitti bu'iinsi uumame dhabamuu lubbuu namaaf miidhaa qaamaa geessise jedhame magaalaa Doolaatti bilbilee aangawoota argachuudhaaf yaalluyyuu toorkiin cufaa waan ta'eef argachuu hin dandeenye garuu har'uma ganama bulchaan magaalattii. obbo Caalaa Waare waahila keenya gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa mallas kaachuu ammaaf haalachi ture innaa ibsan akkana jedhanii turan.
ሰዎቹ ገፍተው በመውጣታቸው ዳባን ወሮ ወደ ዳባ በሚወሩበት ጊዜ አይሆንም Namoonni dhiibanii waan dhufaniif buufata poolisii waan weeraraniif kun hin ta'u deebi'aa jennee maanguddoota biyyaatiin yeroo ijoollee sanatti dubbatamu walitti bu'iinsa uumameen rasaasaan utuu hin taane akkan odeeffannoo argadhetti naannoo buufata poolisii sana ujummoolee bishaaniitu ture ujummoo sana keessa galee lubbuun nama tokkoo darbuu isaatii fi namoonni lama miidhamuu isaaniiti odeeffannoon ni qabu jedhan sana dura immoo ijoolleen lama madaawanii gara hospitaala waasaatti ergamuu isaaniillee dubbatanii jiru.
አሁን በዚህ ሰዓት ባለኝ መረጃ አንድ ሰው ነው ሞቴ። ከዛ ቀደም ብሎ ግን ሁለት ልጆች እ፣ ቆስሎ ኦ፣ ሪፈር ወደ ሐዋሳ ተደርጓል።
ይሄ ተኩስ ነው የምሰማው።
አዎ በምንድን አሁን ተኩሱ ለምን ነው የሚተኩሰው?
ልጆች yeroo isaan dubbataa jiran sanatti dhukaasa dhaga'amaa jiru laalchisees innaa mallaskaachuuf ibsan haala uumame sanarraa maddee walitti bu'iinsa deemaa jiru ta'uusaa dubbatanii jiran bulchaan magaalaa doolaa obbo Caalaa Waaree. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa hiriira mormii godinaa gujii bahaaf lixaa keessatti geggeessamaa jiru laalchisee kanarraaf qabnu kanuma hordoffiin keenya itti fufa. Nagaatti ani namoo daandiiti.